mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda kuri ino tariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda mu burundi mutwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri z'imirongo migufi ya shortwave mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu muradukurikira no kuri site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri ino saha muriko muravuga muti muzoraba nuko ni- n'inyama y'impene ni- n'imbame impene n'intama nazo imbuto ziza murazikonjega vero y'urushinge je nibaza yuko muzoba dusanga dushiganye impene zitaryoshe uyu ni reveriendi kuriyo umukuru w'inama nk'inguz'amateka y'u burundi avuga ku makenga afise ku ma- ku mugambi wa leta wo kugwiza ibitungwa vya kijambere hakoreshejwe ukwimisha inshinge ni mu kanya gato ikaze mwese mu burundi hagiye gutanguzwa umugambi wo kugwiza ibitungwa vya kijambere hakoreshejwe kwimisha inshinge kugira haboneke ibitungwa vyotanga umwimbu ushimishije abakenguzamateka bafise amakenga ko uwo mugambi wohavuza gutitura akanovera k'inyama canke amata abandi bakavuga ko ivyo bitungwa bizohava bigwiza ingwara ya kanseri mu bantu vyavuzwe kuri uno wa gatatu mu ngoro y'inama nk'inguzamateka mu gisagara ca gitega aho umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi yari umutumire gusigura akamaro k'uwo mugambi uwo mushikiranganji yarahumurije abakenguzamateka aho yasiguye ko ari umugambi wizwe neza kandi uta- atangaruka mbi uzogira mu bantu dutege amatwi mugenzi wacu fidel nsabimana Dogide Rurema umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije yatanguye avuga ko intumbero y'uwo mugambi ari ukugwiza umwimbu w'ibitungwa Dogide Rurema yavuze ko uwo mugambi uri kurakurikiranwa n'ikigo ca leta co kugwiza imbuto izabu kugira ngo ubwoko bw'inka bwogwizwa bube bwizwe neza kandi imbuto zitegurirwe mu Burundi ni mu gihe izo mbuto zahora zivanwa mu bihugu vyo hanze abakenguzamateka bamenyesheje amakenga yabo aho bavuze ko ivyo bitungwa vyimishijwe ku nshinge bishobora kuribwa mu mezi atandatu bigashobora gutera indwara za kanseri umukenguzamateka reveriyano ndikuriyo niwe yabajije agira ati Ndiko mushikiranganje ari ahantu nabonye mwabuze ibintu bijanye na no kugwiza inyama ikintu inka zimaze- am- am- mu mezi atanu umuntu ashobora kuyirya birateye amakenga twaguma tubaze ubwa mbere ibi byose biriko birakorwa na mawojeme nibiki kuko nzi numvize iyo biriko biraja je umuntu umengo hariho akantu kakanovera kaguma gapunguke mwariko muravuga muti muzoraba nuko ni- n'inyama y'impene ni- n'imbame impene n'intama nazo imbuto ziza murazikonjega vero y'urushinge je nibaza yuko muzoba dusanga dushiganye impene zitaryoshe mworaba yuko amezi atanu ni make rushobora kuba ari runini kubera maratera inshinge none ubwo turagera aho two- twokwi- twavuga ibi bintu ogm kubera ko bishobora gutera n'amakanseri amwe amwe deogide rurema yamwishuye ibi by'ibitungwa nta ma OGM azozamo ni naco gituma dushaka kugwiriza imbuto twebwe nyene umuntu ashobora kuvuga ati ubu bwoko mbonye kwa naka ndabukeneye ko imbuto ibi bizokorwa hariho amasantere do korekite n'amasantere do difiziyo eh, bizokwiragizwa mu gihugu cose kandi n'abikorera utwabo ntibizoba ari vya leta gusa bazoza nico gituma iri tegeko rero rije kugira ngo dukingire ibi bitungwa ka- kandi tunagure neza muti amezi atandatu ni imvugo kumbure y'ubuhinga bavuga yuko hariho ibikoko ubyoroye neza kuva ku mezi atandatu ushobora kubijya si ukuvuga rero ko izi nka twe tugiye korora ari inka zizokororwa amezi atandatu zigaca zigenda ku isoko ayandi makenga yashikirijwe n'abatari bake mu bakenguzamateka ni uko uwo mugambi uwoba uje gutuza ubwoko bw'inka z'indundi umukenguzamateka alexi bareke bavuge niwe yatevye kuri ico kibazo by'ukuri ntitwirengagize genda higarutse ko ndibutse ko atari ubwa mbere nyakubahwa mushikiranganje amata y'inka z'ikirundi araryoshe cyane hamwe twaba tugiye muri logike yuko zodisiparesa ajya amata y'inka z'ikirundi na ka kanyama k'inka y'ikirundi n'akanovera nta naho bihuriye zirya nizo zirimo akanyama ajya amata ya zirya nka z'intuzu zuyanwumva umenga ni amazi hari aho umenga ni amazi uri kuranwa Eh, nagira mu- mu- muturemeshe kabisa kuko vyotugora kumva yuko dutera tujaho zirya nka zogenda kagirire zogenda kagirire naho nyene umushikiranganji rurema yaremesheje abakenguzamateka inka z'ikirundi ntizizogenda ntizizozimangana muri izabu hariho nuwayo y'inka z'ikirundi zitavanze na gatoya izo rero byerekana neza nazo nyene uzoroye neza ukazigaburira neza kandi twanavuze yuko ushoboye eh, kuzigira ko eh, ku- kuzimisha ku nshinge ni ukuvuga havamo ikibyago gifise karakiterisitike y'inka z'ikirundi so ikindi cya kabiri izi rero tuzozibungabunga kugira ngo ntizizozimangane ikindi rero naco tubatumirira ni uko twokwijukira bwa bworozi eh, bwo kubyibuhisha amashuri ni ukuvuga n'aha rero tuzoca twikora kuri izi z'ikirundi kugira ngo ka kanyama karyoshe kagume ngaho umushikiranganji araba ivy'uburimyi n'ubworozi yaremesheje aborozi b'inka z'indundi ko abagifise uburagiro bubandanya borora izo nka ariko agahimiriza ababishoboye kuvanga amaraso y'ibitungwa vy'ikirundi n'ibitungwa vy'inzungu igitega fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika urakoze cyane fidel dansoni kuri iyo nkuru abanyagihugu babana n'uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu ruvubu bagizwe ahanini n'abahoze baba muri icyo gice kikingiwe gushika ubu biracabagora kwikura mu mutwe inyama z'ibikoko byo mu ishyamba zahoze zibatunga buri munsi aba ni bamwe mu bacunga uruhongore
abanyagihugu babana n'uruhongore kama rw'igihugu rwa ruvubu benshi bazi kuri parake ya ruvubu bagizwe ahanini n'abahoze baba muri ico gice gikingiwe gushika ubu biracabagora kwikura mu mutwe inyama z'ibikoko vyo mw'ishamba zahoze zibatunga buri musi aba ni bamwe mu bacunga urwo ruhongore rero abegereye ngaha hari abimutse bava ngaha bari basanzwe batunzwe n'aka kanyamanyane kaba ngaha ni ukuvuga n'uyu munsi iyo babonye nk'ibyo bikoko mubonye tumwe turaraba bo babona ko ari imboga babona yuko nyene ari akanyama bashobora kubibonamo nka zirya mbogo wabonye ubushobozi zishika hafi ijana hamwe bozimarira imbuto iri ngaha zirya zitwa bifredi cap cap zisigura yuko arizo muri afurika y'epfo ca wibaza izitari mu karere zikaba ziboneka mu burundi baragerageza guhangana n'abo bahigi yamara umukenyuro babahinduriye ko ntubasiga amarembe ariko rero ni intambara muri iyi minsi barahindura sisiteme mbere twaragwana ko twari twari tuzinanye bakiruka bagahunga mugabo uyu munsi bakoresha ingufu nyinshi zo kuturwanya kugira ngo kumbure tubatire dusubire no ku- no kubakurikira mbagize iminsi bakomeretsa abakozi bacu hariho umwe bateye icumu hariya hakurya hariho n'umusuperivizeri wo ngaha nawe nyene batemye ukuboko hari n'uwundi muhungu ejo bundi bakubise bamutema igipanga mu mutwe hari n'uwundi aho hiyo kandi nawe nyene bamukubise icumu hakwa kumuca intoke uburyo yose n'intambara turimo turagwana nabo bahigi barondera izo nyama kugira ngo bazishikire uwitwa karikera gilbert ni umugarde umwe wahajya muri suse gitera inyarunazi muri komine buhinyuza vyarashitse bamutera icumu kuneshwa n'abo barondera ico rirenza mu ishamba birafise imvo nk'uko abacungera urwo ruhongore kama babimenyesha bwagukiye kandi yase nka ntimire wisa hegitari iyi parike yose abagarde forestier mirongo ine uca wumva nawe yuko ni nk'umunani icumi mu ntara urumva ni bake cyane kandi batagira ububi dusaba yuko boshyiramo abasore bakomeye bakabaha foromasiyo bikunze n'inkoho bagacunga neza iri tunga ry'igihugu nimba hari u- u- ugize guti baba bamubonye nk'ejo bakamufata si izo kurasa abantu mugaha harimo no kuyikingira harakenewe kabisa eh, abakozi uwuzana abakozi ijana vyoba mitende si ico conyene hakaboneka n'uburyo tuvuge mwedo de plasema imodokari n'amapikipiki ku bantu bamwe bamwe nk'abashefu kugira ngo bakurikirane ibintu amakinga ku bagarde uko kurengegwa n'abahigi ku bacunga parake ya ruvubu biremezwa n'umuyobozi wayo bakunda intwari mariko turafise ikibazo c'abakozi bake usanga bategereza gukizura mw'iyi parike mugabo ata bikoresho bafise baku- bikwiye aho usanga rimwe na rimwe bashobora guhura n'umugwi w'abahigi canke abononyi bafise ibikoresho kubera abakozi bakeya ugasanga barabateye ubwoba aho mbere nko mu misi yahera nta n'amezi atatu arahera dufise abagarde babiri bakomerekejwe n'abo bononyi bakunda intwari aranashikiriza umwitwarariko afise ku mutekano w'abacungera urwo ruhongore kama rwa ruvubu tugasaba rero yuko leta yoshyiramo ingufu ikagwiza abakozi cyane bibaye ngombwa bakasubira bak- bakadu- bakarekura iteka amateka agahinduka abakozi bakizura mu ibibanza bikingiwe cyane cyane mu ibibanza birimo bashobora kuba babonekamo abantu boza konona bakasubira bakabaha uburyo i- ari nk'inkoho kuko n'ubundi kera barazi ba- abakozi ba- bakizura ngaha bari bazifise kuko n'ahandi mu bindi bihugu nta muntu aza gukizura mu maparike adafise inkoho n'ahandi hose birakoreshwa natwe tukizera neza yuko leta yodufasha ikaduha izo nko kugira ngo dushobore guhangana n'abo bantu baza konona parike uruhigi rutumbera ahanini ibikoko vy'imbogo rukaza cyane gusumba ahandi mu bice vya parake biherereye ku ntara ya muyinga nk'uko ubuyobozi bw'uruhongore kama rw'igihugu bubimenyesha i muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika abantu mu gisagara ca goma bafise amakenga ku mutekano muke ubandanye wiyongera cane abantu bitwaje inkoho binjira mu mazu mw'ijoro bagasahura abanyagihugu basaba igipolisi n'ubuyobozi muri ico gisagara gufatira ingingo iki kibazo mugenzi wacu claude ganza munyamagana aratubwira ibindi
C'est à zéro heure que les hommes en armes se sont introduits dans les domiciles de Messieurs Louis Muhawe Ruganzu. Nous avions les numéros de...
uyu aratanga ubuhamya bw'uko abantu bitwaje imbunda binjiye mu rugo rw'umuturanyi mu ma saa sita z'ijoro bakamusahura muri quartier mabanga iri rwagati mu mujyi wa goma haraboneka ibiporoporo by'amasasu bibarirwa muri mirongo itanu uyu avuga ko abo bajura aribo bayarashe abaturage bo muri aka gace bakoresheje telefone bahamagaye polisi batabaza ibiziza ko igiye guhita itabara ariko ngo byarinze bigera mu masaha ya saa yine z'umunsi wakurikiyeho nta buyobozi burahagera bwaba ubwa gisivile cyangwa abashinzwe umutekano Nous nous posons la question de savoir si... pendant- turibaza impamvu nyuma y'iki gihe cyose n'amasasa angana atya yarashwe ariko hakabura umuyobozi n'umwe uza kureba uko tumeze nyamara nk'iyo ugiye kubaka inzu upfa gushyiraho ibuye rya mbere ubundi inzego zose zigahaguruka zije kukwaka ruswa cyangwa ukazana nk'umufuka w'amabuye y'agaciro uvuye nk'imasisi mu kanya nk'ako guhumbya baba bakuyoboye none ni gute abantu bagera mu icumi bafite imbunda batembera uko bashaka ntihagire ubafata rwose biteye agahinda turasaba ko ubutabera bukora akazi kabo Pendant que la justice puisse faire son travail.
basaba ko polisi yahindura imikorere ikegera abaturage aho kwirirwa mu mihanda nayo yambura abaturage utwabo si elle est à proximité, c'est-à-dire elle comprend les données.
polisi ibaye mu baturage ikabegera yamenya ibibazo bafite yakumva ibyifuzo byabo ikabona igashaka ibisubizo nyabyo kuri byo iyi niyo polisi yegereye abaturage kandi ibasha kubatabara mu gihe cyose ikenewe kandi ikahagera mu gihe gikwiye hano umutekano muke uterwa no kuba nta bapolisi bakora amarondo twasaba umuyobozi wa polisi kugabanya abapolisi ku mihanda birirwa baka abantu twabo bakaza gukora irondo mu makaritsiye aho kubacucika ku masangano y'imihanda bagatesha abantu umutwe mu ntangiriro z'iki cyumweru abaturage basaga mirongo itandatu bagiye ku rugo rw'umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru kugira ngo bamwereke akababaro kabo n'impungenge z'umutekano wabo maze abapolisi barinda urugo rwe bafunga abagera kuri barindwi barimo n'umuturage wari warayasahuwe amafaranga n'imodoka generale placide nyembo ngarusha ukuriye polisi muri iyi ntara avuga ko ibi byabaye mu gihe we yari yagiye gusenga ariko akimara kubimenya yahise arekura abafunzwe cyakora ngo bakomerekeje umwe mu bapolisi barinda urugo rwe ubu akaba ari mu bitaro Nous sommes à la recherche euh, de ces inciviques, de ces bandits, et- mais aussi turimo gushakisha ayo mabandi ariko turi no gukora ibishoboka byose ngo iyo modoka yibwe tuyifate isubizwe nyirayo mwumvise ko abaturage batabaje polisi ikabitaba ikabizeza ko hari itsinda rije gutabara ariko nyuma ntibazi ibyo ngiye kubikurikirana kandi niba ari byo koko byaba ari amakosa la police. Je dois le reconnaître que si la promesse était faite de faire descendre l'intervention et qu'elle n'est pas venue, rwose niba barijeje abaturage kubatabara ntibaze ni ikosa ngiye gukosora nasaba abaturage gukomeza kutwizera bamagana abajura n'andi mabandi niyo baba ari abana bacu ariko bibisha imbunda tugire ubwo butwari bwo kwitandukanya nabo tubimenyesha polisi turi hafi armée, prenez le courage de dénoncer cela à la police la plus proche umwe mu bayobozi b'ibanze mu mujyi wa goma avuga ko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kuba ingutu asaba umuyobozi w'umujyi wa goma ubuyobozi bw'ingabo n'ubwa polisi gufata ingamba nshya zo gukaza umutekano mu bice byose by'uyu mujyi Écoutez, le mois de février, qui touche à sa fin, aura été l'un des mois les plus cauchemardesques de la uku kwezi kwa kabiri kurangiye kwabaye kubi cyane ku baturage b'umujyi wa goma abantu barenga makumyabiri baburiwe irengero birashoboka ko bashimuswe cyangwa bakaba baranishwe igihembwe cya kabiri cy'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani nacyo cyabaye kibi cyane ku baturage bo muri karitsiye za mabanga katoyi majengo na ndosho kuko abantu bitwaje intwaro barazibasiye bikomeye inshuro nyinshi zisubiramo kandi mu ngo nyinshi ubona ko ari ibintu byateguwe turibaza ikibazo gihari cyatumye gusigasira umutekano binanirana Dans la ville de Goma passe visiblement la situation de l'insécurité devient non maîtrisée.
aba barasaba igipolisi gushyira imbaraga mu kubacungira umutekano mu gihe nyamara raporo y'ishami rya onu ry'uburenganzira bwa muntu yashyizwe ahagaragara ku itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yerekana ko polisi muri kongo ari urwego rwa leta ruza ku isonga mu guhutaza uburenganzira bwa muntu iyi raporo igaragaza ko mirongo irindwi na gatatu ku ijana by'ibyaha bihonyanga uburenganzira bwa muntu byakozwe n'abakozi ba leta mu gihe makumyabiri na birindwi ku ijana byakozwe n'imitwe yitwaje intwaro claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi iwanyu mu ntara mugikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi z'umurango ku ijwi ry'amerika umviriza ijwi ry'amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi iwanyu mu ntara ni ikiganiro ijwi ry'amerika ryahariye amakuru avugwa mu ntara z'uburundi n'inkambi zahungiyemo abarundi radiyo ijwi ry'amerika amakuru n'ibiganiro birabandanya imyaka mirongo ibiri n'itanu irarangiye jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ibaye ni uruhe ruhara rwa ekereziya katolika mu kugarura ubumwe mu banyarwanda nivyo mugenzi wacu thomas kamirindi yaganiriye na patiri gasana vincent umunyamabanga wa komisiyo y'abayepisikope b'u rwanda ishinzwe ubutungane n'amahoro ku rwego rw'igihugu cumi na gatandatu cumi na karindwi cumi n'umunani yari imyaka itatu ni urugendo rw'imyaka itatu buri mwaka wari ufite icyo wari ugenewe bibiri na cumi na gatandatu wari umwaka w'impuhwe z'imana ni ukuvuga rero ko muri uwo mwaka kiliziya yibanze ku bikorwa by'impuhwe gusaba imbabazi kuzitanga ibyo ngibyo ikabitoza abayoboke n'abatari bo abaturage b'iki gihugu umwaka rero wa bibiri na cumi na gatandatu wari ugenewe icyo ngicyo noneho bibiri na cumi na karindwi waje ari umwaka wo kwitegura yubire y'ubusaseridoti hashize imyaka ijana umusaseridoti wa mbere abonetse ubwo bari babiri babonetse muri iki gihugu ni mu gihumbi magana cyenda na cumi na karindwi mu kwa cumi ku itariki ya karindwi abo basaseridoti ba mbere na mbere b'abanyarwanda ni baridazari gafuku wizaza na donati reberaho wisavi nibyo rwose bibiri na cumi n'umunani rero wari umwaka udasanzwe w'ubwiyunge urumva ko byose ari ibiganisha mu by'ukuri kuri ubwo bwiyunge n'uwo nguwo navuze w'ubusaseridoti twari kwikebuka nk'abashumba abaragiriye imana muri iki gihugu n'ubwo twari mu byo kwitegura iyo sabukuru mu by'ukuri twari ukureba uruhare twagize mu byiza ariko n'ibibi byabayeho bikaba byagira inzira yabyo byumvikanamo no kubisabira imbabazi ni ukuvuga kiliziya ubwayo yari isuzumye kugira ngo yikubite icyuhagiro
mu rwego rw'abitwa abayobozi bayo abapadiri ubwo n'abepiskopi ni uko none se nimba atari ibanga nk'abasaseridoti abazwi nabi inkiko zakurikiranye ziranabakatira abo ngabo hari imanza mu kiliziya ubwayo kanonike mwakoze ni ukuvuga ko mu rwego rwa mategeko ya kiliziya hari ukureba icyakorwa cyakorerwa abo ngabo n'ubwo ubu ngubu nta myanzuro irafatwa ariko byarasuzumwe mu biganiro abandi abapadiri bavuga icyo babitekerezaho icyo batekereza kuri bagenzi babo batesheje ku nshingano n'ubwo tuvuga tuti mu rwego rw'amategeko barahanwe amategeko ya leta amategeko ya kiliziya nayo aba afite indi ntera agomba kubateza cyane cyane yo kubafasha niba ari abafunguwe barangije ibihano byabo bakaba bafite uko bafashwa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda william we ndashima intambwe kiliziya gatolika igenda itera muri iki kintu cy'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ariko nanone ntabwo nemeranya nayo cyane kubera ko hari ugusaba imbabazi mu masengesho kubera ko ntekereza ko wenda hari abantu bamwe basengera muri gaturika ndavuga abacitse ku icumu hari n'abadasengera muri kiliziya gaturika reka twemere ko ibyo bikorwa muri kiliziya mu maparuwasi n'amasantarari ariko hari abadasengera muri kiliziya gaturika nabo bakeneye kumva icyo kiliziya gaturika bivugaho niyo mpamvu ngiye ku gitekerezo cyanjye numva kiliziya gaturika yakwerura mu banyarwanda ikabivuga ku mugaragaro igasaba imbabazi
ntabwo yakurikiye neza ariko kiliziya izo mbabazi ntagihita zizisabye guhera mu bibiri dukora yubire y'imyaka ibihumbi bibiri ubukirisi buje bugeze ku isi n'imyaka ijana bugeze mu rwanda bimbaza iyo sabukuru izo sabukuru zombi kuri sitade amahoro habereye ibirori bikomeye intumwa ya papa yari yaje intumwa ya papa ni ukuvuga uwo yohereje yatumye yari karidinari acegaraye icyo gihe imbabazi zarasabwe ku buryo bwumvikana uretse ko icyo gihe hari hakiri ibitekerezo bikomeye cyane byo ku byo kurwanya byo kumva nabi kiliziya icyo gihe rwose zarasabwe zirongera mu bihumbi bibiri na rimwe dusoza uwo mwaka kuko yubire yabaye mu bihumbi bibiri ariko tusoza neza mu bihumbi bibiri na rimwe isave aho paruwasi ya mbere yatangiriye zarasabwe no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo habonetse uburyo zirasabwa ariko mu by'ukuri no kuvuga ko dusaba imbabazi yenda ni ukubera ko hari abantu bibwira ko kiliziya ariyo gatolika ariyo yakosheje cyane yenda kubera uruhare yari ifite muri sosiyete ariko ibyaha byo mu rwanda insitisiyo zose zaratsinzwe zaratsinzwe n'uko yo ibikora kubera ko nyine ifite abayoboke benshi kandi ikaba ifite nuko kwiyumvisha ko uruhare rwayo muri sosiyete rukomeye kandi ibwira benshi ni ukuvuga rero mu magambo makeya n'abatari abayoboke ba kiliziya katolika mu by'ukuri imbabazi zagombye kuba barazumvise ko kiliziya katolika yazisabye n'ubwo batayirimo barazumva barazumva cyane cyane ko biba bibereye mu rubuga nasiyonari ni ukuvuga ku rwego rw'igihugu ngira ngo radiyo zirabitangaza zirabitangaza habaye iminsi mikuru nk'iyo buryo abantu bose ndetse na televiziyo abantu bose barabyumva bakamenya ko hari icyabaye kigiye muri iyo nzira y'ubwiyunge yo gusaba imbabazi ariko se padi ko gusaba imbabazi atari byo byonyine niko nibwira si byo byonyine byo gufasha abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge kubugarura mbese ibindi mukora ni ibihe ubu ngubu ibikorwa kiliziya yakoze ni byinshi cyane guhera muri iriya myaka jenoside yari igihagarikwa kiliziya yakoze ibintu byinshi tugira ndikurondoreye sinzi ko nabirangiza ariko nakubwira ko icya mbere cyihutirwaga kwari ugusana ibyangijwe no komora ibikomere ibyo bintu yarabikoze cyane mu myaka nk'itatu ya mbere yakurikiye jenoside kwita ku bantu bakomerekejwe muri jenoside n'intambara yari yarabanje no gusana ibyangijwe uzi ko ibintu byinshi byarangiritse cyane ari amashuri ari amavuriro abantu badafite ahantu bajya n'insengero ibyo byose rero yabaye imyaka yo kugira ngo basane ibyo byose byangijwe no gufasha abantu bari mu kangaratete kongera kubaho bumva ko bari ubuzima bushoboka rero byabaye navuga cyane cyane nanone sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko muri iriya myaka nakubwiraga ya yubire y'imyaka ijana na bibiri y'ubukirisi habayeho sinode idasanzwe ku kibazo cy'amoko ku buryo muri buri diyoseze muri buri paruwasi muri buri kujyana kugeza n'ibyo twita imiryango remezo ubu ngubu yagiyeho iki gihe habaye urubuga ruhawe abakirisitu kugira ngo bavuge ibyabaye akaga kabaye muri iki gihugu babiganireho bavuge ku kibazo cy'amoko cyagiteye ingaruka cyazanye ibyo byose byaraganiwe muri iyo sinode sinode ni ukuvuga ngo tugendere hamwe mu rugendo kiliziya yari yihaye kugira ngo mu myaka itatu baratangiye muri mirongo icyenda n'umunani ubwo ni ukugira ngo mirongo icyenda n'umunani mirongo icyenda n'icyenda ibihumbi bibiri bari bafite gahunda zo guhurira mu biganiro abantu bakigaya bakavuga ibintu ko babizi ko babibonye icyo ni igikorwa gikomeye cyakwiriye mu gihugu hose muri kiliziya ariko hari n'ibindi byagiye biba hagiye haba nk'inama nini zitanga urubuga runini tugahuriramo abantu ba kiliziya bagahuriramo n'abantu ba politike bagatanga ibiganiro ku mateka ku bintu barega kiliziya hari ibyo yakoze hari n'ibyo itakoze byose habaho icyo kintu cy'ibiganiro cyarabaye mu bihumbi bibiri na kane hashize imyaka cumi jenoside ibaye ariko hagiye haba n'ibiganiro mpuzamahanga byagiye byitabirwa n'ibihugu byagize ibibazo bijya gusa n'ibyacu navuga nk'ubudage afurika y'epfo ibyo bihugu byaje muri iyo nama bigatanga ko nabo ubunararibonye muri ibyo byose by'amacakubiri yagiye aranga abantu hariho rero n'ibindi byerekeranye n'inkiko gacaca mu nkiko gacaca twagize uruhare rukomeye hamwe na sosiyete sivire kandi n'abepiskopi bashishikariza abantu bitabira gacaca babumvisha ko ukuri ariko kuzafasha iki gihugu kuva mu ngorane cyarimo mbese inzandiko nyinshi banditse zari zo kubashishikaza no kuba kumvisha aribo hari n'abayobozi igikwiye muri izo gacaca radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa padiri gasana visenti umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi b'u rwanda ishinzwe amahoro n'ubutabera ku rwego rw'igihugu turaganira ku ruhare rwa kiliziya Gatolika y'u rwanda mu rwego rwo kugarura ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda dore ko hashize imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi ibaye louis michel mbega nabwo birashoboka ko hari abapadiri banyu bashobora kuba bari hanze ariko bakaba barasize n'abakoze ibintu mbe padi ubu murakora iki kugira ngo abo bapadiri nabo hari ikintu mukora kugira ngo abapadiri nabo baboneke banyure imbere y'amategeko nabo bahanwe ni ukuvuga ngo hagomba kubaho dabo ubucamanza bw'ibihugu bikemeza ko uwo muntu koko ari umunyabyaha ntabwo kiliziya yapfa kuvuga ngo uriya ni umunyabyaha reka tumuhane kuko ntishinzwe gukurikirana umuntu mu bintu yakoze itabizi nk'uko hari inzego zishinzwe kubikurikirana ruriya misheri rero abo bantu bari hanze bashinjwa nande niba igihugu kibashinja ntikibafate cyangwa se kibwire ikindi gihugu barimo kibafate kibacira urubanza noneho kiliziya nayo mu buryo bw'amategeko agenga ubukirisitu ifite uko yamuhana ariko se ntuzi ko hari n'ababurana bagatsinda niba rero hari abatsinda ntabwo twahita tuvuga ngo tumuhamije natwe icyaha ntabanze bagaragaze icyo yakoze kuko kenshi n'abo bapadiri bavuga ntabwo bari tuvuge mu kuvuga ngo bafashe imihoro bagira bate yenda ni nk'ingengabitekerezo bari bafite abantu bakaba barayibumvanye ibyo rero kiliziya yibigendamo yitonze kugira ngo ibanze yo kubangamira n'ubwo butabera busanzwe buba mu bihugu
uyereye rero yari patiri gasana vincent yaganira na mugenzi wacu thomas kamirindi ku ruhara rwa ekereziya katolika mu rwanda ku ngene bariko barakora kugira ngo bazane ubumwe hagati y'abanyarwanda muri kino gihe radiyo ijwi ry'amerika rero aha ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio gatanu i washington dc mwari muri kumwe na oriyani itangishaka ndabararitse mubandanye kumviriza ibiganiro byacu n'amakuru no kuri site yacu internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com murakoze